i i see notice for outside say una dey find people. oh <laughs> okay uh, you see the notice outside. yes sir. Uh, okay so you wan apply for the job. yes sir. Uh, you wan apply for the job okay. Uh, shey you know say na fifteen thousand naira. yes sir. na the salary. i see am okay you see am for Uh, the thing is. uh, madam no there around now. madam don't dey around now so when she come back i go tell her say somebody come apply for the job you understand uh-huh. uh, if you go make i give you my number so you go call me later. Yeah! Yeah! Yeah! Sir, it's happen? Which phone be this? The iPhone. Which phone be this? It's an iPhone XR. iPhone XR? Yes, sir. Now you they use? Yes, sir. You sure say you see that salary where they write for the notice outside? Yes, sir, I see the notice. 15,000 naira? Yes, sir. And you they use iPhone XR? Yes, Okay. Uh, who buy it for you? Sana, my boyfriend buy it for me. <laughs> I talk. <laughs> Now your boyfriend? your boyfriend buy you iphone xr yes, sir. and you get mind to go look for job of fifteen thousand naira Yes, okay you be graduate now. <laughs> you don graduate from school. no sir na for secondary school i stay. secondary school. Yes, and you dey use iphone xr. Yes, yeah. this world don dey spoil in fact it don spoil see what thing i they use see what thing i they use family man like me Now forget i dey hustle see what thing i they use and you get mine. you can't look for job of fifteen thousand naira hmm? it's okay no problem if i will advise you hmm? go home and sell this phone sell the phone and buy android phone small android phone wey you go dey manage at least you go fit use am dey come online dey do one or two things you go fit dey manage am and use the remaining money establish business for yourself start up something small. seventy years old man. Huh? you just finish secondary school and you dey use phone of two hundred and fifty thousand naira my dear i am sorry i no go tell madam say anybody come apply for job just go home go and sell the phone and use the money to start up a business for yourself go.